ehe dokwe ke kopa re lebelele fela jalo gore um pharologano magareng ga mogare wa h i le aids ke eng eh, nalobo h i ke mogare o basang o dirang bolwetse jwa aids mm. ka jalo ga o na le h i v ga go tshwanele ga o setse o na le bolwetse jwa aids ka gore Ovo kone kani ki yo simul kong. Ovo iti yon mele ma chwa ou. So, kon ale di seji, seji yon kore osama kakoni. Seji bon, seji bon sanko ya hisen lakon. Seji sabon nete yon kore siji diya en. Nwen yon kore mele, masola mele. Ako wan lopata se chata, sa kulo an yon madeni. Nwen yon mwata simul lang an nale di koko an atoko. Seji haro lo kani yon kote yon ale zavo tibi. On nale vokan kerey. le dilonyana malwetsenyana a mangwe a harologaneng mm, a megare mm, mm. e harologaneng mm-hmm. seo sa be se tlhodilwe ke gore motho ona sa tseye diokobatsi kgotsa na sa itse gotlhelele emma ga o sa tseye diokobatsi tsa h i v o feleletsa e le gore o na le bolwetsi wa aids mmele o feleletsa o palelwa ke go itwanela kgatlhanong le mogare o ka gonne mogare o wa ata and-e o ata ka lobelo le le ko godimo le be le o bo o go tsietsa mmele jaanong o meletsa jalo o tshabelwa ke malwetse a a harologaneng yaanong re santse re le mo go tsone diokobatsi a go a kgonagala gore o ntse o tsweletse pele go tsaya diokobatsi e be molo mmele o ineela fela e be mogare o fetogela go nna aids um eh, lebo dipare tsa E sa e sa e zi, didi re se kure dibu la e mkare, ou moun wili ou. Hmm. Ka zalo, ha ou di zaya, milwa e ha ou ou chanitikoun, ou koko te chenye, ou tiye. Ne masole anmele, ha ou te te chenye, konye ta mkare. Ka zalo, ha ou sa ya di zare de. Mkare, ou ya kwa chasi, masole anmele, a ya kwa kwa di yon. Hmm. Ka zalo, ou e chanitikoun, re ha ou ma di zare. Ou kwa ni tela go, se moun za e zi. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. E nou, e... Mhm. exception go na le seemo se le sengwe hela mo e leng gore o ka heleletsa o na le aids ke ha o sa tseye ditlhare tsa gago ka mokgwa o go tshwanetseng ka teng gonne go na le seelo mo mmeleng wa gago se e leng gore se tshwanetse sa ditlhare se di fitlhelelang go thibela mogare o go ata mm, mm-hmm. a re boele ko kgang ya matshwao ka ile jalo o buile jalo ka dikankere le bo di-tb re ne le setshwantsho jaanong sa motho e leng gore o e ka tswa e le gore o kgaoditse go tsaya diokobatse di-arv kana e ka tswa e le gore ga a itse gotlhelele kana o tse re tshwetso ya gore ene le di-arv ga batle go utlwana ga batle go kopana motho o re mona jang ntle le kankere ntle le tb a gona le gare gape ga matshwao mangwe a e le gore motho ene ka bo ene a ka bona gore e fetogela go nna aids kana ba ba mo tlhokometseng ba ka lemoga jang magareng ga mangwe a matshwao go bona gore o re mo tlhokometseng o go fetogela go nna aids um lemu ka molao um according to molao wa lehatshe gompieno fela ga o na le mofere wa h i v o tshwanetse gore o tseye ditlhare tsa h i v jalo mme fela go le re etsetsa batho gore ba dire diteko go bona gore a bana mogare mme ha o na le mogare o go na le se re se bitsang re be ke di state tse o tsamayang ka tsone di dine ka palo mo staging sa ntlha o ka tswa o sa bonagale gongwe o na le um eh, dikgotsonyana mo molaleng kgotsa mo tlase ga magoaga tse e leng gore di feta one to two centimeters um molapalo ga ke tlhole ke gopola nngwe go ya go le robedi centimeters ka molapalo mm-hmm. mme ka stage sa bobedi o ka bona e le gore o lusa mmele less than ten percent Ne on nale di sònya nan mwokanon kwa ta di mwale ti nyan nan di bodi nyan nan di mwote kar di nan le se bodi nyan nan mwokanon. On naka pele pou kwa chen wajen makwa ho, lo kon nale mwokarou bidwa yon yeti. Ka chibi tabo bedi, tabo laro, on nale kou li zan nele, se lo zan nele mwazan ten pesen, kwa charote manan, se baka sa kwenye ta kwenye di, Oni nale serj di jan, bas jan ap ap anjiba bat salokanyan, bare ke tata, hajit kouro koma hati naman bas vijan. Bo mm. sou, bo bo, bo bo, kouri ki le moli le men, bo bo hepele si, bo enan kor hawo bo hala, kon se maji. E oni nale serj di jan, re reke, koumoun ya, oni nale, eh, koumoun lo, koujita ho ko hepele si, ne tata tata, bale anjiba pakalaka, tiji, tabole si waman hat. Ka sej di tabo fò, sej di tabo fò, sej di tabo fò, o nna le tsone dintho tse neng ke di bitsa happy sediti dinthonyana tse felang gote ke ntho a tlhogo ga mm, se batho mm. botlhe ba e gore ba na le dinthonyana tseo ba e leng gore ba na le mogare wa h i v mme di o kry di kgolokile e di na le metsinyana mm. gantsi o ka itshela di le mo molomong kgotsa ka ko diparteng tsa bogolo and then le yone tata e ne ke bua ka yone batho ba teng gantsi kry a utlwa gore ga kgone go kometsa kgotsa setlhabose botlhoko ka nako tse dintsi motho o kry a re o na le sejeso kgotsa a re o na le alsa mme ga o lebelela moganong o bona bone bosoo bo bo e leng gore ga o bogala go tswa madi ba bangwe ba tshwarwa ke mmonia e tona e leng gore ira gore o palelwe ke go hema ka bowena mo gongwe o nna le se ba se bitsang ba re ke kaposito sa coma ke ditso tse e leng gore di simolola di se botlhoko diphepole kgotsa browni o kry-e di simolola ko maotong kgotsa mo dinteng di be di hetelale ko go boma ga ha di heteletse thata kgotsa go oka go go itileng selekano o kry-e motho a otile ebile marapo a bonala o bona gore motho o ne le size forty nne le size seventy mme gompieno ke size thirty and then ba bangwe bolwetse bo bo ya ko bobokong le ko ditshikeng o itlhela a latlhegelwa ke tlhaloganyo a lebala mo gongwe o bona e ka re wa etsaetsega ga a itlhaloganye le bone bolwetse ba magatlha En den, mou mwen okre a kyon ki se si bidyo an kote ki men jayi ti. Pati wane bansi, basi di ti, gani moun kone ki le neshe nan la se. Baba moun ban nalekan ki re amoulou mwate tenlo. Baba moun ban nalekan ki re enongori e asekta di khele shwa. Okre da khele shwa e moun di khele zile taro. E konaka se se se. Tak titi se te kou di. E konaka bon na konen abo, e lebo kote wou taban kope le. ba bangwe ba nna le bo tb ya marapo kgotsa ya ditho tse dingwe mo gare ga dimpa ya sebete ya mala le tse dingwe sure doctor he o tlhalositse o tlhalositse ke solofela gore ba utlwile batho ba ba ikutlwetse ko lapeng yaanong ga go ntse yalo a gona le ditlhare dingwe tse di kgethegileng tsa go netefatsa fela jalo gore um motho a ka bona thuso emma um lebo go na le ditlhare tse di dirisiwang kgatlhanong le bolwetse bo mme ke ditlhare di le tharo um e be e nna mo sebakeng sa gompieno di kopantswe di dirilwe pilisi e le nngwe mm. go le gantsi mm. go na le di-stage tse di harologanyeng tsa ditlhare tse ga e le gone o tshwarwang ke bolwetse ba HIV ke ra ga e le go o nnang le mogare wa HIV gonne bolwetse ke ga setse le mo AIDS o simolwa ka se re se bitsang re ke first line therapy ga e le gore gongwe o tshwaeditswe ka mogare o setse mo itshetsotse kgatlhanong le mogare wa HIV go ka dirwa diteko dingwe o bo o simololwa ka tse tse di tswang di le tlhano kgotsa di le nne ga yaanong ditsetsi tseo mogare o itsetsetse phetelela kgatlhanong le tsone go na le ditlhare tsa bogelo tse di bidiwang deadline therapy mme go na le tselangwe e di ordariwang ka yone di tsaya lobaka le diteko tsa teng di tsaya lobaka diteko di tsaya kgwedi eh, ditlhare go ordariwa di tsaya kgwedi tse pedi doctor ema pele goreng di tsa lobakana motho a le mo seemong se se e le gore ka mokgorentse re se ka ya ka teng goreng di tsa lobaka ditlhare tse lebo ha o se tsile ko ko set line therapy we tsi gore ya nung re re a tshwaragana re le ba se mo le le mo le mo le gore gore go simolola pele go se diwa se se diwang DNA 3 eh mo le gore go se diwa gore mogare o ke di pilisi di hitse leng gore o iphetetse kgatlhanong le tsone ga o tlhole o dira sentle kgatlhanong mme di tsalo batho di expensive di a tira and ha se tsi a nne go ke ke gore o tshwanetse go tsewa madi Altyo anin wou, si di ten ten nou mwoswane, aya kou laboratiri e wou kawte, kou bayi randite kou ten, en ven kaba he ta kou harou kanya mwou harou ba wos, le ba kabou mwokabou mwobashe waprin te ate, ba kou mwakou ye koushe, ba kou bonakou re, ti di kare di ye ten yon kwa kadi, be ba dila li repot, e be e bwena kato kou mwokon yo kou choten madi, ki so te di tansi ba, a he di e te kou bwena kou, ki paten la kou tajini, ke wou choten madi kou koyon. go kwanwa se se bidiwang go te ke kgothakgothe ya third line committee ba kwanwa lokwalo go tsenngwa information e yotlhe kitso e yotlhe e e leng ka ga wena ya faele ya gago ba go dula gatshe ba rera mme batho ba ba mo di-provinceng tse di harologaneng ka se sebaka puso e mekamekana le gore province e nngwe le e nngwe e nne le committee e leng ya yone mme re na le kgwetlho ya gore ga re na baitseanape di-specialist tse dintsi ba di diwang ke ka bua lerao la teng di-physicians di-infectious disease specialist ba ba ba malwetse a harologaneng mo mo mo province ka gonne ga se batho dingaka di le dintsi tse di ipelang ko pele di ya go specialize jo eh, mm-hmm. ka mo e le gone ba ka busang karabo ba emaila o bo orderela ditlhare tse go tsaya beke tse pedi go di ordera ko province e tsa e le ditlhare tse di special Eh, doctor re na le re na le re na le re na le moretsi mo mogaleng tla re utlwe fela jalo ke abetswe dumela alo lebo eh ke teng o kae ke abetswe ah, ke teng o lebo eh. eh lebo dikgato tse tsotlhe tse nnyang tsa bua ka tsone ke fetile mo tsone dikgato tse o oh, tsa tsa tsa gao setse nna full blown aids eh mhm. ke na le 19 years ke le HIV positive from full blown aids 19 years yes sir yes ma'am uh-huh. ditso tsa buang ka tsone tsele di ne di ntswile tse a re di a kopana mm. jaanong nna e ne e le lebanta di tswile mo dimpeng mm, mm. ka simolola ka loser weight ga ke simolola go nwa dipilisi ke ga moruru o le flag palo le tlhotlhorega ee eh. eh, di-a r v di a bereka mang oh, o thusitswe ke a r v ke thusitswe ke di-a r v ne ntse ke lenwa tse dingwe before ke simolola di-a r v mare ga di a bereka yaka di-a r v Oh, oh. Ee, o o supologile ko eighty ko eighty ne ke tsamaya ka tobane okay ke sena balance mm, mm-hmm. ee ke fela ga ke ntse lesego la gore ga ke itse ke nne gore ke isiwa toilet gore ke isiwa tse dingwe tseo mm. mare di-a r v di a bereka re lebogile thata ke re ke abetswe ke a leboga mmele ehe um doctor doctor motibi ehe nya moreetsi o ne re tlhalosa fela gore matshwao a o ntse o bua ka one o fetile mo gone o na le sebaka sa dingwaga di le somele borobongwe 19 a tshela ka mogare o mme wa tswa wa tswa ko matshwaong a o tlha ntse o bua ka one a mme o tsositswe ke arv re lebogile thata a re lebelele fela ka ntlha ya nako ka bokhutswane fela o re sobokanyetse gore jaanong motho ga se sa le mo seemong se sa gone sa go tswa bo di-data sa go tswa bo dintho tse o ntse o bua ka tsone tse diphepolo tse di-brown mo maotong tsa dimonia go latlhegelwa ke mmele motho o itlhokomela jang motho o tlhokomelwa jang bogolo se go thata jang gape ga a setse na emetse a emetse tsamaiso o buang ka one gore di-test di a madi a tswa mo a go dirwa diteko ko kae kae gape ebe go bua gape go o tlhokomelwa jang motho mo nakong eo um eh, ka go tsetsane mmelebo fa eh, motho a setse a le mo staging ga motho a diagnose gore a sa tsebiwa a go bona gore o na le mogare o a na le dilwana tse di tshwanang le tseo so sa ntlha sa botlhokwa it's multi sectorial ke dilo tse di harologaneng go psychological well-being go itekanela ga tlhaloganyo le go amogela ga o amogetse gore o na le mogare wa h i v ke stepe sa ntlha se se tla go thusang gore o kgone go bona pholo o gola mo maikutlong le go se re se bitsang re re ke disclosure go senola go bolelela go itsise bangwe ka seemo sa gago ba e leng e gore wa ba tshepa gore o kgone go bona support sa boraro ke physical well-being go itekanela ga mmele go ja dijo tse di nang le dikotla tse di itekanetseng merogo le tse dingwe um so sa bone ke go ikwetlisa go ikwetlisa mmelebo ga re tse ko malapeng a tshwanang ga re tse ko mahelong a tshwanang go dira hela mo lapeng ke thate ya go ikwetlisa go tsamaya go tsaya di-walk ke thate ya go ikwetlisa and then go nwa ditlhare tsa gago ka mokgwa o go tshwanetseng ka teng ke sengwe se se botlhokwa loko chara nako, ou chan ton ou me di tili si zahako kayone. Ka ou mwadi di zahako, zahako 80% yanako. Ou kwa nan hore, mwakare ou ouye kota si, oubo ou katele, masolamile, ae me, akama ou tou, a chukhe, ou mnele me i jatapelo, ou koko se kene. Se konon sa vokan me levo, se ki le mwakare eh, kaya si di, to taya di wakazi li, e, konon sa kote yi dite 8. o tsaya dingwaga ga o ntse o lentsetlhe dingwaga di le tlhano go ya go di le robedi gore o bonale so hmm. batho ba bantsi ba sa re nna ke siame ke santse ke le healthy ke strong rotlhe re tshwanetse re teste and go ya ka molao wa senameng ke gore ke wa universal test and treat kana ga o testa o bo o ipaakanya go ya go testa o ye o ipaakantse gore ga e le gore go ka diragala gore ke na le mogare ke tla amogela ke tseye le tsone dipilisi tseno gore o ka senya nako ka mm-hmm. gore ga re tshwana ehe dr mm. we sho o buile go le go ntse o buile go tlala seatla o tlhalositse bontle thata fela re lebogile thata ke re doctor re lebogile ke doctor gadirobi mothibi e reng re buisana le ene mo tsatsi la gompieno ka mogare wa h i o fetogela go nna eh, full blown aids mme o tlhalositse ka gareng ga mangwe a matshwao a motho a ka lemogang e o buile jalo ka go latlhegelwa ke mmele mo go masisi mo go tseneletseng um go latlhegelwa go nna jalo bosweu mo lelemeng tata e ba e bitsa tata e eh, ga o re wa e gotlhana go tswa madi eh, ee e be go tswa madi um mme nako tse dingwe e na le go tshabela ko bokong o buile gape le ka diso se di tlabe di tshimolola mo maotong mo di le eh, phepolo kana di le brown eh, le ose kana ke mang ke abetsong tsa leditse fa o buile jalo ka gore ke le pantane le motswile ko kaekae mo gongwe mo le motho tla ba re o na le sejiso le tsone di-alsa tseno tse um nako tse dingwe mo melomong mo motho tlabe diso tse tsa tlhogo tse o ele tlhoko le jaaka ngaka a tlhalositse gore diso tse tlhola di le mo molomong mo ga ise batho botlhe ba ile e gore ga o mona a tswile yone o bosetse gore e yano no e tsene e ha a ga ise ba botlhe mme ga motho wa a lwala e bedi motswa o tla itse fela tsa le gore o itse keng e gore gore e setse e phile matla mme eh selo seno se fela ga o itse rona le mogare wa h i tlhe tswelela pele go nwa di diokobatsi tswela pele go itlhokomela tswela pele go ja sentle tswela pele e ja le go ikatisa gore tlo kgone go na le botshelo jo botelele ba ba tshwana le betso ba na dingwaga di le some le borobongwe ba tshela ka mogare o eh, ebile ba setse ba tswa go boa kwa ko food blown ra ra ra ra ra leboga gore o ithutile gore hey ARV ke ARV ARV ya yeah ya thusa ka jalo tsa mo go bone batho ba ba tshwana le o sekeabetse gore ba thusitswe ke arv mme le wena ga e le gore wa enwa ga jana wa e tsaya netefatsa fela jalo gore ga o e tlogele se re fetsang go se dira fano fa re itse se le go ithuta go le gontsi ka ntlha gore we've got a right to learn